abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere
Itetero.
Itetero.
Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unanura imbere yanjye kuko baka oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese Gahene! Gahene!
reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice Abana mbere na mbere.
turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda jyewe teta nanjye cyusa tubaha ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana inshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose sibyo nibyo rwose cyusa none se nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko ntituzajya tubona abantu barwana tuzajya duhunga kugira ngo batadukomeretsa sibyo nibyo rwose teta bana inshuti zacu ese namwe mujya munywa amazi yanduye muze twumve inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo bahishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanura ko tugomba kurinda abana bacu ingaruka z'amakimbirane ari hagati yacu ababyeyi twagiragira icyo dupfa tukirinda kubyereka abana tukanirinda ko batwumva dutongana uyu munsi turasobanurira uko twasukura amazi yo kunywa ndetse tukanaha abana bacu amazi atetse ngaho rero mwese nimube ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
gahene uri kuzunguza nawe umugozi uratuma mbyica
wibeshya baka yaba ari wowe uri gusimbuka nabi simbuka cyane waka simbuka aaa dore urawukandagiye bakamara byishe vamo wabyishe baka ngira ngira ntabwo mvamo di wakandagiye umugozi ubundi usisigaye ntiwazunguzaga umugozi nabi oya di urasiramo twese tumaze gusimbuka muranyibye ngahomereza uwo mugozi ngufatire gahe gahe jyama ni wowe usigaye arabyishe arabyishe ngwino nawe umfatire n'injye ukurikiyeho
njye mbivuyemo ndiruhi oya di banza ufatire undi mwana se nawe wasimbuka njyewe ntabwo mbyemera mumenza ubwenge gahene banza umfatire nanjye nsimbuke se nyine kubera iki mwasimbuka mwenyine se none se wowe ntiwasimbutse se wowe wabanje mwebwe se ko mwasimbutse kabiri kabiri njye ngasimbuka rimwe ryonyine ntasina reka tubanze tunywe amazi turuhuke maze ubundi twongere dukine sibyo nitugaruka n'injye ubanzamo
ntigerwaho no guha umwanya wanjye usimbuke ngufatire iwe ubaye ikigaye ninde wandobe amazi
ese nayo yakara yanjye gahene winywera amazi yanjye se nyine uzi ko ntari nabonye ko dufite utujerekani dusa yewe abonye we muze murebe amazi ya bakame yazanye ukuntu asa mpereza amazi yanjye yewe ese ubwo baka kuki wazanye amazi yanduye ntuyanywe ni mabi baka ntabwo ari mabi mwibeshya ngareba ko adasa n'iyizi ibyo hasi ntitwavuze ko tuzajya tuzana amazi atetse ntabwo ari ibizi bya siye njyewe nafashe akabido papa yanywereyemo ubushera ejo ndakoza nshyiramo amazi atetse nimbeshyire rero ngo arasa nabi ubwo rero wakogeje nabi apu ibivuza isaha ari cyo bitwaye mwege se nimujya mubirya ese ubwo baka iyo ubwira iwanyu bakakongereza neza ko ari byo byiza maze nanjye akanaka kanjye kari karimo umutobe ariko mama yakanyegeje n'amazi n'isabune ahita nsukiramo amazi atetse nanjye mu rugo barambwiye ngo nzajye nywa amazi atetse kandi adasa nabi nanjye nuko bambwiye baka ayo yawe aratetse ariko arasa nabi yamena ererererere mena amazi nizo rero mbura icyo nywa ntabwo ubura icyo unywa yewe ndeho kurese muranywa se mbareba iyo mene turaguha kuyacubaka sibyo sha mwatse tukamuha Yego, turamuha.
isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku
Teta, karabi bakame disi yazanye amazi mu kajerekani papa we yari yaraguriyemo umusururu none utundi tunyamaswa turamusetsa yego disi cyusa kanyana abwiye utundi tunyamaswa ko iwabo bamuha amazi atetse ese abana namwe nimutubwire mujya munywa amazi adatetse mama amazi yo ku kigega si inyama mama amazi meza yo kunywa ni amazi yo kuri rebu amazi yo kuri robine tunywa amazi yo ku mugezi ni amazi meza atetse ni mama uyama mama yambujije kunywa amazi mabi mama anywa amazi atetse ngewe nywa amazi ku mugezi nywa amazi yo kuri robine amazi gatetse kaba gashyushye amazi meza batetse amazi yo kunywa abatetse ndagitetse amazi isafuriya amasikamo amazi nkashyira ku mashyiga nkacana ukarasa ugacana amazi yo kunywa garabirindura oh mubivuze neza rwose bane inshuti zacu namwe mujye munywa amazi atetse kuko kunywa amazi mabi bitera indwara sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
Wamana tumukunde, wamana imisambo.
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline ndasaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kumwegereza ikaramu y'igiti urupapuro cyangwa ikayi agati kuko tubyifashisha mu isomo ryacu nshuti zanjye muribuka ko ubushize mu isomo ry'ikinyarwanda twize gukora cyangwa kubaka umurongo uvunaguye uyu munsi rero tugiye kwiga guca umurongo uvunaguye ndifuza ko dusoza isomo ryacu buri mwana wese ashobora guca neza umurongo uvunaguye abana murasabwa gukurikira kandi mugakora ibyo mbabwiye kugira ngo tubikore neza reka sabe umuntu mukuru muri kumwe guca umurongo uvunaguye ku rupapuro nshuti zanjye ngaho nimwitegereze uko umuntu mukuru aca uwo murongo uvunaguye nshuti zanjye ngaho rero nimunyuze urutoki muri uwo murongo uvunaguye ni byiza cyane noneho koresha urutoki uca umurongo uvunaguye ku meza cyangwa ku musambi ubikora inshuro nyinshi umuntu mukuru uri kumwe n'umwana muyobore muri iki gikorwa murakoze cyane nshuti zanjye ngaho nimusohoke hanze mutwaye rwa rupapuro ruciyeho umurongo uvunaguye umuntu mukuru yabandikiye hanyuma mufate uduti muce uwo murongo uvunaguye hasi mwitegereza uwo murongo umuntu mukuru yaciye ku rupapuro mubikoze neza cyane bitewe n'uko tumaze gukora hasi rero ngaho umuntu mukuru muri kumwe nta gukarabya intoki ni byiza cyane nshuti zanjye ngaho rero nimufate ikaramu y'igiti ikaye cyangwa urupapuro hanyuma muce umurongo uvunaguye inshuro nyinshi ndasaba abantu bakuru kubaba hafi no kubafasha ubikoze neza cyane abana isomo ryacu rijyanye no guca umurongo uvunaguye ntaho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze gukomeza gukora imyitozo yo guca umurongo uvunaguye ku rupapuro hanyuma mwereke abo mu bana batakurikiye isomo ryacu nshuti zanjye ngaho nimwihe amashyi menshi muri abana beza pe murabeho naho ubutaha abacaga eva gaha rimwe kabiri gatatu kane
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzajye kantarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo cyusa kandi nyagakora dutangira inkuru ivuga ngo bakoze indege nibyo rwose bari inshuti zacu muze tumusange aradutegereje
kera habayeho
abana karamenyogoku amakuru yanyu ni meza nyogoku Eh, ndagarutse rero ndagarutse ariko muribuka ko ya nkuru twayirangije harya yari iyi yego yari umwana nk'abandi umwana nk'abandi umwana wari ufite ubumuga Eh, nibyo rwose Eh, kandi twavanyemo isomo rikomeye dufata n'ingamba zishimishije sibyo Eh, twebwe ubwacu mwebwe abana no ku babyeyi nabo mwabona bafite iyo myumvire mukagerageza kubegera mukababwira muti nyamara ntabwo ari byo Eh, muramuhohoteye sibyo mukagerageza mukababwira nabo baba bahari bateze amatwi mujye mwungurana ibitekerezo sibyo kugira ngo mwese mutekane mwese muri kimwe sibyo noneho rero uyu munsi tuje kureba inkuru ivuga ngo bakoze indege Hey, abana di bagenzi banyu bakoze indege Eh, murabizi ko bajya bakora indege Eh, reka turebe umwana witwa neza na sano ni abana bava inda imwe neza na sano ngo se ni umubaji umubaji muzi uwo ari we ababigenza ateye abakora iki yego abazi imbaho abaza imbaho havamo iki ngewe nyogoku yego intebe ameza eh, ibitanda utubati n'ibindi ibintu byinshi cyane n'imitako eh? mwari mubizi Eh, ngo rero ngo ngo se n'umubaji abaza intebe akabaza ameza ngo ndetse n'inzugi ubwo we n'ibyo yahisemo sibyo noneho rero ngo nyina w'abo bana we ni umuboshyi umuboshyi se muramuzi yego yego umuboshyi aboha ibintu bitandukanye nk'udutebo uduseke
n'ibirago ibi n'ibirago barabiboha burya ibirago se murabizi yewe babyicaraho imikeka bimeze nk'imikeka ariko byaboshywe n'intoki mu bwatsi sibyo Eh, ibyo ni byo bita ibirago Eh, nyina wabo rero w'abo bana yari umuboshyi akunda kuboha ibirago akajya abigurisha ku isoko riri hafi y'iwabo birakenerwa cyane kuko nibyo bicaraho hari iwacu mu ntara Eh, ba- aba- aba- ababyeyi bicara ku ntebe rimwe na rimwe abana bakicara ku birago haba hari ibirago biteguye bisa neza bitariho ibyondo babigirira isuku cyane noneho rero ngo neza na sano nabo bakundaga imyuga buriya kubera iki ni ukubera ko bavutse babona ababyeyi babo ari byo nabo bakora yego akenshi ibyo umubyeyi yakora abana baramwigana ntihaburemo abamukurikiza bamaze gukura Eh? niyo mpamvu umubyeyi aba akwiye guhitamo ibintu byiza kuko bigirira akamaro abana aba yarabyaye bamureberaho sibyo ngo mu mikino yabo bakunda kubaka cyangwa gukora ibintu bitandukanye Eh, murumva rero ko nyine ari imyuga sibyo Eh, reka ngarukirize aha ngaha tuzarebe ukuntu iyo mirimo bayikora sibyo Eh, murakoze muri abana beza amashyi amashyi amashyi mwakurikiye neza cyane mwumvise iki twumvise ko ababyeyi bagomba guhitamo ibintu byiza wenda gukora ikintu cyiza kugira ngo bahe urugero rwiza abana babo babyaye rwose urugero rwiza rw'ababyeyi rurakenewe wowe Numvise ko buri kintu cyose umubyeyi yazajya akora ntuzajye wita ko eh, ari we wenyine wagikora ahubwo nawe uzajya umwigiraho Eh, ukamwigiraho ye wowe kugira amashyushyu yo gukora i- ibyo ibyo ubona ugakora ibintu bishyashya Mm.
ukanabyigiraho ukazajya wigira no ku byo ababyeyi bawe bakora Mm, ukavumbura ukavumbura ibintu nawe bishyashya ibyawe eh, uhereye ku byo wabonanye ababyeyi weho de tubwire bifasha kugira ngo tuzajye dukora imyuga Mm.
kuko ababyeyi bacu bazajye batwereka imico myiza Eh, imico myiza ingero nziza mu byo bakora namwe mukabigana igihe bazaba batakiriho bashoje igihe cyabo cyangwa batagifite imbaraga namwe eh, bajya bavuga ngo eh, ngo yo ngo yakora iki yakurikije mama we ngo muzi ko mama we yakoraga biriya undi ngo eh, ngo ni uwa papa we murumva ibintu byiza amashyi amashyi amashyi murakoze cyane muri abana beza
teta karame wumvise ukuntu neza na sano bakunda imyuga yego shacyusa mu mikino yabo bakunda kubaka cyangwa bagakora ibintu bitandukanye oh nanjye biranejeje cyane rwose teta karabe natwe tujye tuvumbura duhereye ku byo twabonye ntituzashika n'igice kizakurikira noneho mbere yuko dutaha tubanze turirimba indirimbo muriteguye twatangiye
nkoresha amazi meza n'isabune nakaraba intoki nakaraba intoki nkoresha amazi meza n'isabune nakaraba intoki neza mbere yo kujya ku meza nkaraba intoki iyo mvuye gukina nkaraba intoki mvuye mu bwiherero nkaraba intoki awosh awosh awosh my head nkoresha amazi meza n'isabune nakaraba intoki nakaraba intoki nkoresha amazi meza n'isabune nakaraba intoki neza oh, oh, oh, nkaraba intoki awosh awosh awosh my hands Oh, oh, oh, nkaraba intoki awosh awosh awosh my hands oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
agatambaro k'umwana kari he Ngako karahise.
agatambaro k'umwana kari he ngako karahise gikundiro dore bakagushyizeho oya nyirangire wikankira kubera iki se ntituri gukina se ntabwo mbishaka nyirangire rata ukanyishyirireho niba ari ibyo vamo gikundi kuki se ngo ushyire agatambaro k'umwana ukabyanga none se ko ngewe niruhuye kuzenguruka twebwe se hari ubwo turushye mu kanya se nitujya mu rugo tugahita turuhuka ndaretse ndigendeye none se ugiye he gikundi ubivuyemo nigiriye kunywa amazi hari ndinda tujyane gikundi nanjye ndayashaka niba ari ibyo nanjye ndaje ntabwo munsi babyeyi yewe dore kano kantu kari mu mazi mama yiwe ni agasimba none se ko gafashe gikundi ko nari mfunguye amazi ku
ko kaza gikundiro manzi muze tuvome menshi dufate udusimba twinshi bijugunya ni bibi gikundi reka kunywa amazi yo mu kigega wafunze ayo mazi nyirangire mama atadukubita niyangiye ndifitiye inyota ayiwe uri mu bice gikundi mama gikundiro na nyirangire nabashaka kunywa amazi arimo ibisimba yewe haba data we funga ayo mazi igira vuba kuki iminwa yo mu kigega se Eh?
ntabwo ari ngewe n'igikundiro none se ndamwiye namubujije aranga mama kunywa amazi adasukuye ni bibi gikundi sibyo ashobora kugutera indwara none se ko no mu rugo tuyanywa no mu rugo turayanywa kandi papa na mama ntabwo batubuza ye baba we nibyo kuki iwanyu batabaha amazi atetse se
mama aravoma akaduha ntabwo tuyateka na papa ajya ayanywa gutya ye baba we have se utayanywa kandi nakujije nabibonye rwose ko atega ibiganza kuri robine akanywa ubwo se ni byiza koko gikundi yii ntabwo ari byiza wibeshye gikundi oya ntabwo ari byiza ntuzongere kunywa amazi adatetse urumva nawe nyirangire kandi niyo yaba atetse mujye muyanywera mu bintu bifite isuku kugira ngo bitazabatera indwara mwabyumvise Eh, ngaho nimuze mbaha amazi yo kunywa wa mugani inyota yabishe mwakinnye cyane ngewe ndayafite meza atetse kandi afite isuku ngaho ngwino gikundi mama nanjye uramo amazi yo kunywa ngize inyota ye muze mwese nta kibazo
umwana wiga mu rugo mbonezamikurire rwo mu itetero abujije mugenzi we bigana kunywa amazi yo mu kigega amubwira ko iwabo banywa amazi atetse ese babyeyi ni gute twasukura amazi yo kunywa tubatumirire impuguke idusobanurire nitwa Elize Uwase ndi umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka gicumbi iryo shami rikaba rinabarizwamo isuku n'isukura Eh, amazi yo kunywa mbere yo kuyanywa ni ukubanza kuyasukura Eh, ibi bikaturinda ko dushobora kurwara indwara zitandukanye harimo n'indwara z'ibyorezo cyane cyane indwara zituruka ku mwanda n'indwara z'ibyorezo bindi Eh, icya mbere mbere yo ku yo gufata amazi umuntu afata ama- ibikoresho akabisukura byaba ibikoresho byo gutekamo amazi byaba ibikoresho umuntu akoresha anywa amazi eh, ndetse n'ibikoresho bibika amazi iyo umuntu amaze rero gusukura ibyo bikoresho ndetse n'aho ari butegurire y'amazi yaba aho ayategurira ndetse n'aho ayabika naho hagomba kuba hasukuwe kandi hihariye Eh, ayo mazi rero ahavomwa akavomwa muri bya bikoresho eh, byasukuwe ashobora kuba ari isafuriya imeze neza cyangwa se akajerekani umuntu ashobora gukoresha avoma amazi hanyuma akayashyira mu isafuriya akayateka akayacanira akabira ku buryo agera ku kigero cy'uko umuntu ashobora kwizera ko mikorobe cyangwa se udukoko turimo dushobora gutera indwara eh, twaba two- twapfuye Eh, hanyuma iyo amazi amaze kubira eh, umuntu ayaterura ku ziko akayashyira ahabugenewe hafite isuku hasukuwe nk'uko twatangiye tubivuga kugira ngo ataza ku- gutokorwa cyangwa se kujyamo indi myanda ashobora kuyanduza nyuma yo gutekwa Eh, hanyuma eh, akayareka agahora yamara guhora akayashyira mu gikoresho nanone gisukuye neza icyo gikoresho gishobora kuba ari akajerekani gishobora kuba ari ibinika cyangwa se ikindi kindi umuntu akoresha eh, mu kubika amazi hanyuma rero mu gihe cyo kuyafata nacyo cyangwa se kuyanywa nk'uko twatangiye tubivuga ko ibikoresho byose bisukurwa yaba ibyo kuyatekamo kuyavomeramo kuyabikamo ndetse no kuyanywesha umuntu afata igikoresho gisukuye ubwo ni igikombe cyangwa se itasi ku bayikoresha cyangwa se ikirahuri agasukamo amazi birumvikana nyine ko eh, yaba ari y'amazi aba yavomeye mu gikoresho cyiza gisukuwe aba yatetswe mu gikoresho cyiza gisukuwe ndetse yanabitswe mu gikoresho cyiza gisukuwe agasukamo y'amazi eh, akayanywa ku ku kigero yumva yifuza amazi ntabwo ari mabi umuntu ashobora kuyafata inshuro yumva eh, a- a- ayakeneye ariko abantu bakunda kuyanywa ari uko bumva umubiri uyabasabye ntabwo ari ngombwa ko umuntu afata amazi ari uko umubiri uyamusabye Eh, ahubwo n- amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi eh, cyane ko abahanga banagaragaje ko mirongo irindwi ku ijana by'ibigize ubu- eh, umubiri w'umuntu harimo n'amazi hanyuma akamufasha gukomeza kumererwa neza eh, bimurinda kugira indwara zitandukanye nk'umutwe kugira umwuma ndetse n'ibindi eh, agakomeza kugira ubuzima bwiza eh, cyane ko amazi ni ubuzima ni ngombwa kunywa amazi atetse kandi asukuye Eh, abana ni ugukomeza kubatoza kugira umuco w'isuku n'isukura Ah, ntibakanywe ah, amazi babonye kuri robine amazi ari mu gikoresho batazi uburyo yagezemo Ah, amazi hari abana ba- bashobora kunywa amazi adatetse ibi ni ugukomeza kubibakangurira nk'ababyeyi nk'abantu bakuru dukomeza kubashishikariza kunywa amazi meza atetse ari mu bikoresho bifite isuku kugira ngo bibarinde za ndwara zituruka ku mwanda cyane cyane ko iyo bo iyo bibagezeho bishobora no kubatera n'ibindi bibazo harimo ibibazo bijyanye n'imirire mibi ndetse n'igwingira cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka itanu Eh, turabasaba ko mutajya munywa amazi mubonye hari abana bashobora kunywa amazi yo muri robine ah, adatetse adasukuye cyangwa se ari mu bikoresho batazi uburyo yagezemo bana rero eh, mwaba muri ku ishuri mwaba muri mu rugo mwaba muri mu rugendo mwaba muri eh, mu mikino itandukanye eh, turabasaba kuzajya munywa amazi meza asukuye kuko bituma mugira ubuzima bwiza bikabarinda indwara zikomoka ku mwanda babyeyi batubwiye ko amazi yo kunywa tugomba kuyateka mu gikoresho gifite isuku akanabira batubwiye ko kandi tugomba nanone kuyabika mu gikoresho gisukuye tukanatoza abana bacu kunywa amazi asukuye kandi atetse kugira ngo tubarinde inzoka n'izindi ndwara zaterwa no kunywa amazi adatetse inshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta n'abacyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe ko tugomba kurinda abana bacu ingaruka z'amakimbirane yaturuka hagati y'ababyeyi kuko bitera abana ubwoba n'agahinda maze bigatuma abana bacu badakura neza duhere ku butumwa bwa jeremy mutagomwa utubwira ko tugomba kurinda abana amakimbirane mu muryango kuko ari mu bidindiza imitekerereze y'umwana bivuye ku makimbirane mu muryango iwacu naho mariya mungu jean felix ati impamvu ya mbere ni uko umwana amenya amakimbirane yo mu rugo bimwangiriza imbamutima bigatuma no mu bandi bana bagenzi bajunjama bitewe n'ibyo abona mu rugo dusoreze ku butumwa bwa nkundimana stefana kamoso ati ni ukuri twese nk'ababyeyi dukwiye kwirinda amakimbirane yo mu muryango kuko agira ingaruka ku bana bigatuma abana bahungabana kandi n'imikurire yabo haba mu bwenge no mu gihagararo ikadindira bityo rero twirinde amakimbirane dushimire jeremy mutagomwa mariya mungu jean felix na nkundimana stefana kamoso ku bitekerezo byiza batugejejeho mama karita turamushimiye bane inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasidire indirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
Dukaraba intoki mbere yo kurya la la la la la la la la la la la bizatuma tugira ubuzima bwiza oh oh oh oh oh yeah yeah
ikiganiro gito mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice abana mbere